Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our today's episode of this program. And today, you get this news for our table. One basic one quickly review to Una concerning the things one basic if they happen right now for inside this country Nigeria. As we the talk right now, <laughs> the spirit of confession not they before a lot of people for inside this country. When it be said they participate for the problem, when it be said it they worry us today. They project this Azubuhari Buhari to Nigerians. They believe say now only us will feel the headache when it be said things they go wrong. They don't know, say the heat will definitely reach their body. And as we they talk now, a lot of them don't they confess for the action when they say they take against the will of Nigerians. And this one are the one when they say if e they come from the former governor of Osun State, when they say in e him na Olagunsoye Oyinola. And this very one talk say, I regret when they say I take bring this Azul Buhari to power This one at the one when it be say it come from the former governor of Osun State when it be say in name na Olagunsoye Oyinola. We don't already talk and say all of them when it be say they get hand for the problem when it be say innocent Nigerians they pass through today. All of them they will see and for body, they will get am hot hot either now or later. The truth of the matter be say na only time na in e go take. All right, Before we go ahead to read out the full content of this news, in case you didn't the first day be episode of the Hear About Us for the channel, but this will say you are highly welcome. I beg make you not forget to do us a favor by hitting on that subscribe button and also the small bell one see did near so that anytime one see will take bring a new update, you know with the server to look for and it will only come to you like a message. And our prayer remember say the same one BC they support us on the channel. Now the same one God with the same people when will the support you for everything when a good way put your hands to do. In Jesus' mighty name, amen. All right, we will do one or two readings, then we'll conclude together for the comment session. And as we put our hand there for inside this matter, the comic us understand say former governor of Osun State when be say in name na Olagun Soye Oyinola say for interview when be say a grant to BBC Yoruba. He expressed regret when he take be one of the prominent Yoruba leaders for the Southwest when he say he bring this Azum Buhari to power. And again, he come say for that very time say all of them, dey convinced say this Azul Buhari say na the kind of leader wey e be say Nigeria need to overcome the challenges when e be say e dey during the Jonathan regime especially for the one wey e be say e take promise say e go restructure this country Nigeria fight corruption and insecurity to the finish but now all of them don realize say He fool all of them. <laughs> all right, my people, I bet me una not verse with the laugh. May we hold on a bit. The question when it be say with the ask these people, Fulani man will promise una something as a Yoruba man or Igbo man. Una will really believe say it will carry that issue out. Where it don't happen for the history of this country since 1960, when it be say Nigeria take get independent, up till now e don happen for once we always dey tell una say history suppose to be the something wey be say e go teach each and every one of una senses at least una say una be elders right wetin una don experience for life suppose to be a means of wisdom for una to determine wetin go fit happen today or even tomorrow even though say no be hundred percent accurate but it's supposed to give una at least a little bit of light to that very issue. Since 1960, when it be say this Fulani people take the promise una something, no one when it be say they don't carry out. Up to date, una still they believe say as the promise, it will come to pass, abi? Now, so they will still promise una for this 2023 if truly say this country, Nigeria, still survive these two years ahead of us. Now, so they will still carry una down, pet una, promise una heaven and earth una still go ahead to do the thing wey e be say e go still work against una tomorrow na the reason why e be say dey tell una say una no get sense the southeast and the southwest na the reason why e be say these people dey take una to be people wey e be say yes e be their own because na only something wey e be say e belong to you na im you go fit use hand draw anytime whether you use am well or you misuse am o anytime when the business you still need am you will still get access to am na wetin they do they do right from beginning now in the city they do up to today una refuse to be wise abi now now you dey regret you never see anything o all right my people may we still do some more reading from this very one and as we put our hand the beginning come say now more trouble according to the way when e be say e take dey because the former president when e be say in name na olusegun obasanjo say he warn dem say make dem no support this azum buhari the time when e be say e dey campaign all of dem no one when e be say dem lis ten to am and e come talk say although the former governor e no specify whether obasanjo's advice whether na for 2015 or 2019 general elections but e know say buhari's failures when e be say e no take keep to im own promises say e don vindicate Obansanjo for the advice when he be say he give that very time. And still on top of the matter, the comic also understand say Oyinola, he also express his own displeasure for the way when e be say this Azum Buhari take turn back for the assurance when e be say he give say he will restructure this very country. When e be say na him be the main point when he take sell his own vision of presidency to the Yoruba people during the elections. And he come talk say im dey very sad say this Azum Buhari now e no know wetin be restructuring even as we dey talk now. He know the roles when he be say he play where it take bring this Azum Buhari to become the president of this country today. And it dey very sad to see see all the promises when he be say he make, no one when he be say he fulfill, especially the one when he be say he concern security issues. And that time, Boko Haram na something when he be say we think say before six months say we will don forget them. When it be say this Azum Buhari will take enter office as president of this country, Nigeria. But Olusegun Obasanjo warned them, say this Azum Buhari say you know if you carry the burden of this country, Nigeria, but none of them when it e be say he listening to Ram. And today, this Azum Buhari, he also for the recent time referred to those people when they say that they agitate to restructure this very country, say they be dumb, because according to Ram, say they don't know anything when it be said that they ask for. All right, my great and wonderful people. Now, only this one we take from this very news when it say said we they receive from the former governor of Osun State when it be said in name na Olagunsuye Oyinola. Now, it be this very one when it say in himself take cry come I say na big regret na in e day when it say he take play a vital role to make sure say this Azum Buhari become the president of this very country. Although Olusegun Obasanjo warned them, say this very man, say he not be the right man to pilot the affair of this country, no one of them when it be say the listening to him. Now it be this very one. And before we leave, unana make una share una own opinion with us on the comment section. One thing when it be say we want try to remember these very people. I still believe say even as in they regret now a lot of them still dey when e be say dem still ready to do the one when e be say it was part this very one people like igbokwe joe igbokwe people like lorenta onoche when e be say they use this assume buhari matter so agbada wear all because of say they dey seek for one favour or the other the other day we see how they take shamefully reject am for the offer when e be say he ask for to become the INEC chairman, the rejecter, And also people like Dave Umahi, when he be say he come out categorically, all because of say he get eye for presidency, talk say no Fulani herdsmen dey kill people for Ebonyi State. koro koro before our very eyes, we see wetin they happen for Ebonyi State. This man come outside to deny everything all because of say if he agree to say everything wey be say if dey happen for ebonyi state say na true which is to say dis fulani pipo dem go kick against am when e be say e go request for dat offer to become president of dis country wey e be say we know e no go ever fit smell di position. Pipo like dis Supreme Court governor, the governor of Imo State, Hope Uzodinma, wen e be say e don use im own pipo as a sacrificial lamp for office for him to occupy the position of a governor of Imo State, although everybody knows say no be in own position. He not qualify by election, by anything he not qualify. But he decide to use the blood of his own people to dey pave way to remain as the governor of Imo State. And also people like Tinubu of Lagos State for all the things when be say e dey happen to yoruba people, this man no come outside to defend his own people and his own region all because of say he wan become the president of this very country Now, so this man categorically use the blood of his own people for toll for endsars protest to do sacrifice all because of say he wan please this fulani people. you know una plenty we know each and every one of una although we no fit mention each and every one of una one after the other na, we know una one thing wey e be say we wan assure una no pass be say una see all those bulletproof car wey e be say una dey buy dey import dey come this country all because of say una wan get security time go reach if una no change when e be say that bulletproof car e no go fit save una time go reach when e be say when things go they happen the time when basically be say una wan truly the regrets. when una go dey use una barefoot they run they go una go think say una day inside una bulletproof card whereas na barefoot na una take the gbaga so e go reach to that very extent if una not change if una not consider the lives of una people when e be say e give una mandate to become who una be today if una not change to they consider the lives of una people the less privileged one, the common one, the Nigerians, when it be say yes, na it even make una become who una be today. With the assure una say, the way when you be say una will take the regret one after the other, na sad one. Yes. Now something when it be say una will sit down like this, una will look for comfort, una not go see. Yes, una will look for death, death self una not go see. That time they come, one after the other, una will see that very repercussion. Law of karma, they wait for each and every one of una. When it be say, una they use the blood of una innocent Nigerians, they do sacrifice for una position and negotiate for power. All right, my great and wonderful people, I will leave una make una do the rest for us for the comment session. And before then, in case today not the first day when episode they hear about us on the channel be this, we say you are highly welcome. I bet make you not forget to do us a favor by hitting on that red subscribe button and also the small bell when be say they near and so that anytime when be say we take bring a new update, you know what they suffer to look for and it will only come to you like a message. And our prayer remember say the same one will be sitting to support us on this channel. Now the same one where God with the same people when will they support you for everything when good when put your hands to do. In Jesus' mighty name. Amen. And you when don't already be part of this great family, when you be say the help or they share these broadcast anytime when you be say they make them. God Almighty will bless you. Your effort towards us for this channel will not taken for granted at all. We really appreciate you. I beg make not forget to help us share this very one so that we still reach our brothers and sisters all over the world because we believe we want to say, information, not power. And as we do so, God Almighty will bless you. We would like to draw the conclusion of this program. Yeah, we will see you again when we see you. Remember, we love you all. Bye-bye.